imwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli mwaramutse abaduteze amatwi mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishyirahamwe mpuzamakungu oni ejo kuwa kane ryavuze ko umutekano urushiriza guhungabana mu bice bitari bike byo mu buseruko bw'icyo gihugu n'aho igisirikare kiri mu bikorwa byo kurwanya imihari yitwaje ibigwanisho general benoit shavana icegera cy'urongoye umugwi wa oni muri rdc monisco yavuze ko umuhari w'abagwanyi ba kodeko mu ntara ya ituri ni mu buraruko usigaye utera amakambi y'abateshejwe ingo zabo nayo umuhari adf wamuka muri uganda urabandanya ukora ubwicanyi aha n'ahandi mu ntara za kivu y'uburaruko na ituri generale benoit shavana avuga ko umuhari m23 nawo uriko urasubira gutera igisirikare ca leta n'abasivile nayo mu bumanuko bw'intara ya kivu y'ubumanuko imihari yitwaje ibigwanisho yirwanira ku mutekano wayo yarateye ayandi moko ni muri minembwe naho leta ya kongo yahagurukiye umutekano gushika ubu ibikorwa byayo bya gisirikare ntaho birashika kugira umutekano ugarukanywe muri ibyo bice by'igihugu ahandi umutekano urushiza guhungabana ku mugabane wa afurika ni muri somaliya perezida w'intara ya hirishabere muri icyo gihugu avuga ko abantu batari bake bishwe ku munsi wa gatatu mu bitero by'urutavanako byabereye mu gisagara cya beledweyne no ku mugwa mukuru mugadishu mu bafuye hakaba harimwo n'umushingamateka wa somaliya perezida w'iyo ntara ya hirishabere ali gudulawi yavuze ko abantu mirongo ine n'umunani aribo bamaze kumenyekana ko bishwe abandi ijana n'umunani barakomereka ibi bitero byatanguye igihe umwiyahuzi yikenyereye ko ibombe yayituritsa iramuhitana ari ahari icyicaro cya leta mu nyuma uwundi mwiyahuzi yaratwaye imodokari itezwemo bombe agonga abantu bari bakoranye bari ko barafasha abakomerekeye muri iki gitero cya mbere mu kindi gitero naho abagabo babiri bafise inkoho bararashe ku kibuga cy'indege cy'i Mogadishu ku mugwa mukuru ku munsi wa gatatu bica abantu batandatu imbere y'uko nabo bicwa n'abajeje umutekano umuhari w'iterabwoba al shababu waremanze ko ari wubazwa ivyo bitero muri ivyo bisagara bibiri perezida w'intara ya hirshabere gurdave avuga ko iki ari igitero ca mbere c'ubunyamaswa igisagara ciwe ca berdwele kibonye kandi cateye ubwoba n'abantu bose muri ico gisagara ariko naho biri uko muri etiyopiya ho hari igihushane leta ejo ku munsi wa kane yatangaje ko yemeye guhagarika intambara kandi bigaca byubahirizwa ubwo nyene ni mu ntumbero yo gufasha kugira imfashanyo zihuta zibashe gushika mu ntara ya tigre ahari ibihumbi amajana by'abanyagihugu bahanzwe n'inzara itangazo rya leta ya etiyopiya rivuga ko leta yizigiye ko uku guhagarika intambara kuzotuma abagwanyi bo mu ntara ya tigre bahagarika gusotorana kandi bakava no mu turere bigaruriye mu zindi ntara bihereranye leta yizeye kandi ko ari akaryo keza ko guca inzira yo guhagarika intambara yo mu buraruko bw'igihugu atayandi maraso asesetse ishyirahamwe mpuzamakungoni ryavuze mu kwezi kwa mbere ko hafi ibice mirongo ine ku ijana by'abantu baba mu ntara ya tigre bakenye ibifungurwa ikena ry'ibitoro ryatumye abatanga imfashanyo bakoresha amaguru mu gushikana imiti hamwe n'ibindi bikoresho byankenerwa ku babikeneye ariko umuhari tplf urwanya leta ntaco uravuga ku vyashikirijwe na leta ya etiyopiya ejo ku munsi wa kane
washington ijwi rya amerika
amakuru hirya no hino ku isi muyavugwa hirya y'umugabane wa afurika inama rusange ishiramwe mpuzamakungu oni ejo ku munsi wa kane hari new york yaremeje n'amajwi menshi ibwirizwa rishasha risaba uburusiya guhagarika intambara burimwo muri ukraine ku cicaro ca oni i new york ibihugu mi- ijana na mirongo ine byatoye biravyemeza mirongo itatu n'umunani bishima kutavuga aho bihagaze nayo bitanu birahakana iyi ngingo iri tora rikurikiye irindi nk'iri ryabaye ku itariki ya kabiri z'uku kwezi kwa gatatu naryo nyine ryemejwe n'ibihugu ijana na mirongo ine na kimwe ryasaba uburusiya guhagarika intambara ibihugu bitanu vyanse itegeko rya mbere byarongeye kwanka n'iri tegeko ryeje ku munsi wa kane navyo n'uburusiya siriya korea ya ruguru biyelorusiya hamwe na eritreya ni mu gihe perezida joe biden hamwe n'abandi baperezida b'ibihugu vyo mu burengero bw'isi bakoraniye i buruseli mu bubirigi eh, kuva kuva ejo kuwa kane mu nama za otani iya g7 y'ibihugu bitunze ku isi hamwe n'iy'ubumwe bwa buraya kuri iyo ntambara nyene ya Ukraine ikigo kiraba ivy'ubutungane mu ishirahamwe rya Buraya ejo kuwa kane naco catangaje ko kigiye gushinga umugwi witohoza uzotororokanya ivyemeza vy'ivyaha vyo mu ntambara vyoba vyarakorewe muri Ukraine iri tangazo rije inyuma y'inama yahuje abashikiranganje b'ubutungane b'ishirahamwe rya Buraya yariko iriga ku ruhara rw'ico kigo citwa Eurojust gifise Just gifise icicaro irahe mu Buholandi aba bashikiranganji barumvikanye gusaba ico kigo gutorokanya ivyemeza bizofasha sentare mpuzamakungu oni CPI iza nayo nyene yaramaze gutangura amatohoza kuri iyi ntambara mu gihugu ca Ukraine
urakoze aroyisi bigira imana kuri aya makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini igihugu cya uganda kibandanya kwakira impunzi nyinshi zihunga intambara mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nahunze kubw'intambara ababyeyi banjye pe nta n'umwe uhari naje nirukanka ino ngenyine tuza tuhungira ino mu gihugu cya uganda twafashwe neza twebwe uko turi ahangaha ni amahoro gusa dukeneye uyu ni umunyekongo akomoka muri kivu yo mu buraruko mu ikambi ya nakivale mu rwanda ejo kuwa kane ambasade ya amerika yahimbaje imyaka cumi irangiye mu karere ka rubavu mu burengero bw'u rwanda huguruwe ishami ry'ikigo cyo gufashanya mu burezi n'umuco cya amerika kizwi nka american corner amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini igihugu cya uganda kibandanya kwakira impunzi nyinshi zihunga intambara mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ziciye ku mipaka itandukanye uganda ivuga ko ikeneye imfashanyo yo kwitaho izo mpunzi inkuru y'idonido twayiteguriwe na ignatius bahizi ari muri uganda impunzi zituruka mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo zirimo guhunga muri iki gihe ziraturuka mu duce dutandukanye two muri teritwari ya beni iri mu ntara ya ituri na rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru aho muri benin naho hari igisirikare cya uganda kirimo guhiga bukware abarwanyi b'umutwe wa adf urwanya ubutegetsi bwa uganda uyu mutwe unashinjwa ibikorwa by'iterabwoba muri kongo umuryango wita ku mpunzi uvuga ko impunzi z'abakongomani zimaze guhungira mu gihugu kuva aho uyu mwaka utangiriye zikabakaba mu bihumbi cumi na bitatu zimwe muri izi mpunzi zivuga ururimi rw'igiswahili zirimo kwakirirwa mu nkambi ya nakivale iri mu burengerazuba bwa uganda zatangara ijwi rya amerika icyo zirimo guhunga n'ukuntu zakiriwe muri uganda Niko na miaka makumi mbili na tano. Wazazi wangu wote, mmoja ameisha kufa na mmoja wakambebaka kupori na hajaonekanaka na sijue nitamwonaka wapi kwa gisi nisha kuwa hapa mwisho, na niko mlemavu mkono me sijue nitaishi namna gani.
Unaona, mambo ya Kongo ni vitu ya vita kila siku. Na pili, baba yangu mzazi wakaja wahuni wakamuua kwenye shamba. Baada ya pale sasa, mimi wakaanza kunitafuta pia waniue, sababu mimi ndio nilikuwa fisi ene. Nikapata uongozi kwamba nielekee Uganda, na hivi najikuta hapa hapa na Kivale.
umuvugizi w'ishami rya onu ryita ku mpunzi hr muri uganda wendi kasuja yatangara ijwi rya amerika tumwe mu duce aho izi mpunzi ziza ziturutsemo Bili, Bugando, Jipedi, Rutshuru, Boga, Goma, Gawa, Kamango, Kichunga, Kianama, and Chaboy.
abamaze kugera mu nkambi baratubwira uko byifashe muri iyi nkambi ya nakivale aho barimo kwakiririrwa mva muri gisigari muri norokivu bonje nahunze hejuru w'ikibazo cyo kugira ngo vita ryarakubise biba ngombwa y'iko buri muntu yakwirukanka inzira ye no kugera ahangaha na kivare nubwo tureba izuba rikora ariko mwagira neza mukadusayidira kugira ngo tubone ubuzima busanzwe nanjye nahunze kubw'intambara ababyeyi banjye pe nta n'umwe uhari naje nirukanka ino nyine tumaze kwirukanka tuza tuhungira no mu gihugu cya uganda twafashwe neza ariko izuba ubu ngubu riri gukubita nabi sinzi ukuntu turabaho umuntu ari gutera n'ibigori bigahera mu butaka bigahera mu butaka none rero twebwe ko turi ahangaha ni amahoro gusa dukeneye bwana douglas asimwe umukuru w'ikigo cya leta gishinzwe impunzi avuga ko amikoro yo gufasha impunzi kuri ubu ari make mu miryango isanzwe izitaho bitewe n'ibibazo isi irimo nyuma y'icyorezo cya covid cumi n'icyenda yongeraho ko zimwe mu mpunzi zinjira mu gihugu zihita zija ku bana n'abavandimwe bazo bari hafi n'imipaka nko mu ntara ya bundi buryo bityo- bityo akaba umubare wazo nyawo utaramenyekana neza So, the, so the, the numbers would be higher. but, uh, Some have possibly returned in.
ati umubare w'impunzi zituruka muri repubulika ya demokarasi ya kongo zihunga ubungubu ushobora kuba usumba umubare uzwi kuko hari benshi batiyereka ubutegetsi ahubwo bagaturana n'abavandimwe babo hafi n'umupaka kuko imiryango imwe haba hano muri uganda no muri kongo yambukiranya imipaka ndetse hari n'abasubira muri kongo tutabimenye kuri ubu hakenewe imfashanyo mu buryo butandukanye kuko n'impunzi zari zisanzwe mu nkambi zitandukanye nazo ntabwo zikibona imfashanyo ikwiye for food, But those who have experienced uh, grave uh, and, uh, and hel ivuga ko inyinshi mu nkambi z'impunzi muri uganda zimaze kuzura baratekereza kuzashinga izindi nkambi nshya mu gihugu mu gihe umubare w'abahunga wakwiyongera amakuru atangazwa n'uwo muryango yerekana ko inkambi ya nakivare ari nayo imwe mu nkambi nini cyane mu gihugu icyumbikiye impunzi zisaga ibihumbi ijana na mirongo itanu zituruka mu bihugu bigera ku icumi umubare munini w'abacumbikiwe muri iyo nkambi ya nakivare ni uw'abaturuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo igneshe sibahizi ijwi rya amerika uganda urakoze ignatius
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
ababa ku mupaka wa cyanika uhuza u rwanda na uganda bavuga ko naho bashyiriweho umwihariko wo kwishyura amafaranga make yo kwipimisha ikiza cya covid 19 bibandanya kubagora kuyabona eric bagira ubusa yagendeye uwo mupaka adutegurira inkuru ikurikira buriya iriya borune imbere handitseho rwanda inyuma uganda guhera kuri iyo borune biriya birayi mubona na biriya bishyimbo ni mu bugande bwana jean pierre nzabahimana ari mu mutwe w'inkeragutabara zo mu mudugudu wa rwitongo mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda ashinzwe gukumira ubucuruzi bwa magendu n'abambuka imipaka y'ibusa mu binyuranije n'amategeko arereka ijwi rya amerika imbibe z'ibihugu by'u rwanda na uganda ni nyuma y'igihe gito imipaka ku bihugu byombi ifunguwe aho duhagaze ku gice cy'u rwanda ni nko muri metero magana abiri ugahita ugera ku butaka bwa uganda utamenyereye muri aka gace ushobora kwisanga wavogereye ubusugire bw'ikindi gihugu kubera imiterere yaho mu bihe byo hambere abaturage ku bihugu byombi bamye basangira akabisi n'agahiye kandi na n'ubu biragoye kubica ku bw'amasano bafitanye kuri ubu imipaka yafunguwe ushaka kugenderanira n'umuvandimwe biramusaba guca ku mupaka wa cyanika mu buryo bwemewe inzira igoye abo baturage binatse bakwishyura amafaranga ibihumbi bitanu yo kwipimisha icyorezo cya covid cumi n'icyenda utereye amaso hakurya ikisoro muri uganda haboneka umudugudu abanyarwanda bita mugeto bwana sirasi uwihoreye ni umukuru w'umudugudu wa rwitongo mu murenge wa kagugu igisekuru cye kiri mu geto ndi umunyarwanda kubera ko mfite ubwenegihugu bw'u rwanda nawe akaba wagande kubera ko mfite ubwenegihugu bw'i buganda aba bene wacu hano hepfo eh, barenze n'igihumbi ni benshi cyane kuko igisekuru cyacu niho kiri mu gukumira abaturage bambuka mu buryo butemewe n'amategeko basurana n'abavandimwe babo hari aho bisaba ababishinzwe gushyira mu gaciro inkeragutabara nzabahimana hari ibyo umuntu abona akagereranya akaba ya- yabyihorera abona nta kintu kimwe cyahungabanya umutekano ukaba ushobora kubareka bagasuhuza abavandimwe babo ko hano ni imiryango imwe mbere yo gufunga imipaka ihuza u rwanda na uganda abaturage ku bihugu byombi bajyaga basaba na zimwe muri za serivisi ukuyeho ibikorwa by'ubucuruzi abanyarwanda bajyaga bivuriza uganda bakiga uganda n'ibindi kuri ubu kugera mu duce twegereye imipaka hubatswe amashuri n'amavuriro atanga ubuvuzi bw'ibanze mu gihe imipaka yari yarafunzwe abaturiye umupaka wa cyanika bakavuga ko hari bimwe bahombye hagati yabo n'abaturanyi twahahiragayo tukagurirayo imyenda tukaja kwendayo ubuhunga tukaja guterayo ibibini igihe ca noheli tukaja kugabanirayo twajaga tugakurayo nka bwa matera kubera ko ubona kujya mu kidahona ngo umuntu ukabona ari kure ni twinshi twakeneragayo tuvuye mu nzira y'ubusaba abaturage b'ibihugu byombi bakunze gukoresha mu migenderanire twakomereje ku mupaka wa cyanika umwihariko ku batuye mu turere twa burera na musanze bishyura amafaranga ibihumbi bitanu ku kizamini kizwi nka rapid test mu gihe abandi bibasaba ibihumbi mirongo itatu ku kizamini cya pcr ariko nabwo bikomeza kumvikana ko abahaturiye bakibogoza nta rujya n'uruza ruhagaragara uyu musore ati ngo uganda batubwira ko bafunguye ariko burya basa nk'abatubeshye mpamvu batubeshye ubu tuvugana urajya uganda bakaguca ibihumbi bitanu by'amanyarwanda ubu ntabwo nakubwira ngo wajya uganda wisanzuye burya harafunze mu gihe twamaze ku mupaka wa cyanika dutegereje ko twabona abanyarwanda n'abanyayuganda bagenderanira twabashije kubona umusaza umwe w'umunyarwanda watweretse n'ibihamya ko avuye gusura abaturanyi ubu se wayatanze ibihumbi bitanu yo kwipimisha byagenze twarayatanze ngaka ko tuyatangiraho
wari ugiye mu biki se
jewe mfiteyo abavandimwe mwashiranye urukumbuzi nta kibazo ye aha ku mupaka wa cyanika wafunzwe ku ruhande rw'u rwanda hari hamaze kuzura isoko rya kijyambere ryashoboraga kuba inyungu ku mpande zombi tuhagera twahasanze abagore babiri bacuruza ibirayi bigaragara ko bigunze ubuzima bemeza ko bamazemo imyaka itatu mu isoko nitwe twirirwamo twenyine nta bantu bariza yari benshi baba ari batanu cyangwa bataratu ni ukwanga kwirirwa mu rugo nkaza nkicaramo ngo nayo niba ndabona umuntu uraguraho n'ikiro nta muntu mpamazemo hafi imyaka eshatu iyo babajije icyakorwa bose bahuriza ku busabe bwo gukuraho amafaranga y'ikiguzi cy'ibipimo bya covid cumi n'icyenda kereka mudukore buvugizi biriya bitanu bakabikuraho twajya dutambuka nyine ukahanyura nk'uko byari bisanzwe mbere ku ruhande rw'ubutegetsi bw'u rwanda bwemeza ko ibipimo ari ngombwa gusa bukavuga ko ku gipimo cya pcr bikorwa ku ruhande rw'umuturanyi uganda mvugana na bwana aberi bizimana utegeka akarere ka kisoro muri uganda yansobanuriye ko ku ruhande rwa uganda ibintu bidakomeye ku ruhande rwa uganda ndabona ntabwo babikurikirana cyane kandi nubwo banabikurikirana ndasaba ibihugu byombi mu bishyireho gahunda after all turi mu protocol imwe ya east africa so aho kuganira ntabwo habuze ntabwo nshaka ngo abantu bavuga ngo batiye kubapima ko ndi muganga ni specialist muri sante publique icyo kwipima ndakizi ko ari ngombwa ariko kubavanaho amashiringi iyo polisi rwose ni imbogamizi ku bucuruzi njye nk'umuyobozi nkomeza kubivuga ku puratifomu zombi ashoboye kugeraho ariko nyine na n'ubu ngubu namwe ubwo murimo kudufasha gutuma ikibazo kigera kuri ba nyiracyo kandi tugasaba ngo nyine abantu bahabwe uburenganzira rwose bwo kudakora mu mufuka n'imifuka yarapfumutse kubera kovide no kuba barakinze umupaka igihe kirekire bagira ubusa ijwi rya amerika icyanika ku mupaka w'u rwanda na uganda tugushimire eric
igira hirya ariko mada hirwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo ndiyo bugo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi twigende kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mumaneno ya kuchekesha Kombo Taxi inatuonyesha kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
mu rwanda ejo kuwa kane ambasade ya amerika yahimbaje imyaka cumi irangiye mu karere ka rubavu mu burengero bw'igihugu huguruwe ishami ry'ikigo cyo gufashanya mu burezi n'umuco ca amerika kizwi nka american corner inzego z'ubutegetsi muri ako karere zirashima intererano ico kigo kimaze gutanga mu burezi bw'ababa muri ako karere n'abahakorera temistocle mutijima yaduteguriye inkuru y'idonido American Corner ni imwe muri gahunda za leta ya Amerika zijyanye n'ubutwererane mu by'umuco ndetse n'uburezi. Binyuze muri iyi gahunda, ababyifuza bongererwa ubumenyi mu rurimi rw'Icyongereza bagahugurwa ku muco n'amateka bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bakaba banahakura amakuru ajyanye n'amahirwe iki gihugu gitanga haba ku bashaka kwigayo cyangwa se kuhakorera indi mirimo. Ibyo byose bigakorwa nta kiguzi basabwe. Ku itariki nk'iyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibiri nibwo ambasade ya Amerika mu Rwanda yafunguye ishami rya American Corner i Rubavu mu Rwanda nyuma y'iryo yari isanganywe Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Madame Deb McLean, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya ambasade ya Amerika mu Rwanda, aharagaruka ku mpamvu yo kugira American Corner i Rubavu. Ati We like to look and find other locations outside just the capital city.
twashakaga ahandi hantu hanze y'umurwa mukuru twashyira iki kigo kubera ko twabonye ko hari ubundi buzima hanze y'umurwa mukuru ubundi buzima hanze ya kigali aho rero twasanze rubavu ari ahantu h'ingenzi mu bijyanye n'ubucuruzi n'inganda mu bukerarugendo n'imyidagaduro ibyo akaba ari byo byatumye dufungura american kona hano mu rwego rwo kwagura umubano dufitanye n'u rwanda n'abaturage barwo Deepen our relationship with the with the government and people of Rwanda.
mu myaka icumi iki kigo kimaze gikorera mu karere ka rubavu ubuyobozi bwacyo buvuga ko buri munsi kiganwa n'abasaga magana abiri na mirongo itanu bo mu ngeri zinyuranye abo barimo abarimu n'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na za kaminuza ariko n'abaturage basanzwe bakeneye kwiyungura ubumenyi mu cyongereza no mu kwihangira imirimo by'umwihariko ubuyobozi bwa kaminuza yigisha iby'ubuhanga mu mahoteli n'ubukerarugendo aho american kona ya rubavu ikorera buvuga ko iki kigo kimaze guhindura byinshi mu bijyanye n'ubumenyi buhatangirwa porofeseri kabera karikisite ayoboreye iyi kaminuza icya mbere cyo ni uko senta yafashije cyane mu kongera ubushobozi bw'abanyeshuri barangiza hano cyane cyane mu gukoresha ururimi rw'icyongereza ni ikintu rwose kigaragarira buri wese Uh, umwaka uko utashye iyi porogaramu ifite icyo ihindura mu buzima bw'abanyeshuri ariko hejuru y'ibyo nka utb twabonye ibitabo byinshi bitandukanye mwabonye ko library yacu ifite ibitabo byinshi ifite uh, internet connection full time ibyo byose ni ubushobozi bukomoka kuri ubu bufatanye hagati ya utb na american corner bamwe mu banyuze muri iki kigo bavuga ko batahavomye ubumenyi mu masomo gusa ahubwo hari na byinshi bungukiye kuri imwe mu mico n'imibereho y'abanyamerika bakiyemeza kubishyira mu ngiro no mu rwanda madame bamurange julienne ni umwe muri abo avuga ko yashinze umuryango wo gufasha abatishoboye abikomoye ku muco w'umunsi ngarukamwaka w'umuganura thanksgiving day wizihizwa n'abanyamerika buri wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa cumi na kumwe icyo gikorwa rero cyankoze ku mutima cyane nsanga muri kominote yacu abantu baba bakeneye gufashwa bibiri na cumi na kane nkora umuryango wa young women destination uwo muryango rero mu mpera z'umwaka ngahaguruka na bagenzi banjye tugakomanga urugo ku rundi tuti shima utange twatangajwe n'uko twa- ubwa mbere twafashije abantu mirongo itandatu ubundi bakajya biyongera ariko ubu twagiye twiha tageti yo gufasha imiryango ijana buri mwaka ku nzego z'ubutegetsi mu karere ka rubavu naho iki kigo kirimo gutanga umusanzu ugaragara mu kunoza ireme ry'uburezi butangirwa mu mashuri y'aha no mu tundi turere bihana imbibi bwana kambogo iridefonse ni meya wa rubavu ikindi nanone abarimu bacu ni amahirwe kuba barafashe umwanya bakaza bakajya bigira ahangaha nabo bakagenda bakigisha abanyeshuri babo ntabwo ari amahirwe afitwe n'abantu benshi niyo mpamvu twebwe nka american kona tuyibona nk'igisubizo ku bijyanye n'uburezi eh, kwigisha indimi ku bijyanye no kwihugura ah, ndetse no ku bijyanye no guteza imbere abaturage bacu muri rusange kuba yaraje ahangaha ah, ni inyungu ku baturage bacu ni inyungu ku karere ka rubavu ndetse n'uturere dukikije rubavu ndetse n'abaturanyi kandi duhana imbibi mu myaka icumi american kona ya rubavu imaze ikora imaze kunyurwamo n'abasaga ibihumbi magana abiri na mirongo ine kuko buri mwaka yakira nibura abagera ku bihumbi makumyabiri na bine ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko nubwo umubare munini wabo ari abanyarwanda ariko harimo n'abanyekongo baturuka i goma muri repubulika ya demokarasi ya kongo iyi gahunda ya leta zunze ubumwe za amerika igamije ubutwererane mu burezi n'umuco yatangiye nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose kuri ubu ku isi hakaba habarurwa ibigo nk'iki bigera kuri magana atandatu bigabanyije mu bihugu ijana na mirongo ine byo ku isi temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokre tuze mu burundi aho igisata kijejwe porogaramu yo kugaburira abanyeshuri mu mashuri mato mato mu gihugu kimenyesha ko ibitigiri by'abana bagaburirwa mu mashuri y'intango bitera byiyongera gusa naho bimeze gutyo bamwe mu babyeyi bahagarariye abandi ku mashuri basaba ko uwo mugambi wonozwa neza ni inkuru y'umumenyeshamakuru tiyerive ndayishimiye ari kigali mu rwanda umugambi wo kugaburira abana watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi mu mashuri y'intango yo mu ntara zimwe zimwe zigize igihugu cy'u Burundi utuma igitigiri cy'abanyeshuri baheba ishure kigabanuka ishyirahamwe mpuzamakungu rishinzwe iby'ibifungurwa ku isi pamu ritanguza uruganda rwerekeye guhimiriza no guhamagarira abafasha uyu mugambi mushasha bise home ground school feeding wishinze kugaburira abana ku mashuri mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itatu ryatangaje ko kubura ibyo bafungura no gufungura nabi ari bimwe mu byatuma igitigiri c'abana baheba amashuri congerekana mbere n'indero yabo igatituka riboah bigirimana ajejwe porogaramu yo kugaburira abana mu mashuri akaba n'umuvugizi w'imfatakibanza mu bushikiranganji bw'indero mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru i bujumbura mu ntango z'iyi ndwi yavuze ko muri iki gihe hariko harakogwa isuzuma rigamije kuraba inguvu zikwiye kongererwa mu gushira mu ngiro uwo mugambi turavye amahangiro twihaye yo kugaburira abana kandi kugira tugire icyo dufashije kugira umwimbo mu ishure ugende neza kandi kugira ngo turabe yuko duciye mu gusoma ibyo tugaburira abana mu mashuri tubisumira mu makoperative cyangwa amashyirahamwe y'uburimyi n'ubworozi rimuha bigirimana asigura kandi ko kugira ngo uwo mugambi ushikwe ko ababyeyi nabo bagomba kugira ibyo baterera birimo gutanga amaboko yabo umuyobozi w'urwego rw'ababyeyi rugizwe n'abantu cumi n'umwe bahagarariye abandi ku ishuri rimwe ryo mu ntara ya ngozi yabwiye ijwi ry'amerika ko naho hari byinshi uyu mugambi wafashe ariko hakiri imbogamizi nyinshi izo zikaba zirimo kubura inkwi zo gutekesha no kubura ababiteka ndetse akavuga ko hari n'igihe ibyo bifungurwa bibura agasaba ko byose byanozwa neza zirahari mugabo kandi muri centre ville nta nta makantine sikorera ntibafungura bafungura muri interiyeri ariko gusa nuko nk'intambamyi nabonye zimwe zimwe ni uko bitaza regiriye rema indi ntambamyi ya kabiri ni uko ababyeyi nibo biyoruganiza bakaja kubiteka amashuri amwamwe aho batanga ayo mahera niho bipfuma bagaca bahemba abakozi bateka ntibagira inkwi kandi inkwi nazo bazituma abanyeshuri naho umuyobozi w'ikigo c'ishuri rimwe ryo mu ntara ya ngozi komine busiga yifuje ko duhindura amajwi yiwe yabwiye ijwi rya amerika ko hari n'igihe bamara iminsi bataronka ibyo byo kurya ikindi yavuze ni uko iyo abana bariye bituma biga neza inyuma ya saa sita kuko bataba bafashe urugendo rutuma bagaruka barushe ibyo bafunguye ahubwo bakurikirana neza ibyigwa ariko ndagereranya iyo bihari n'iyo bidahari urumva ndabona ensano bafu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibiharuro by'abana bagaburirwa ku mashuri byariyongereye nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bw'indero mu burundi aho byavuye ku bitigiri birenga ibihumbi majana ane bishika ku bihumbi majana atandatu na mirongo itanu n'indwi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero riboah bigirimana avuga ko bagiye gukora ibindi byigwa byo kugira ngo ibibazo birimwo bivugutirwe umuti ndetse n'ibikenewe kongererwamo biko
tuzasha dufata ibyiyumviro byose byatanzwe dufatiye ku ngingo shimikiro imwe imwe imwe imwe duca dukora integuro y'ibikorwa ku myaka ishika kuri ine bizokogwa kugira ngo turabe aho tujogajoga yuko hotera imbere gushika ubu intara zimaze kugegwamwo iyo porogaramu yo kugaburira abana mu mashuri y'intango zigera ku ndwi izo ni bubanza bujumbura cibitoke gitega kirundo muyinga na ngozi intumbero y'uwo mugambi akaba ari uguhimiriza ababyeyi kurungika abana bivuye inyuma mu mashuri kongera igitigiri c'abiga no kugabanya gufungura nabi mu mashuri ivyo bikazotuma ababyeyi bose na cane cane abakenyezi bihatira gukora ibindi bikorwa byo mu rugo badatewe umuti umutima uhagaze nuko abana bataha bakabura ibyo kurya thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha amakuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika